bandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
mwaramutse diane mwaramutse namwe muteze amatwi muri aka kanya turahera muyavugwa muri afurika adama baro niwe yaraye atahukanye itsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri gambia atsindiye mandigira kabiri muri icyo gihugu cyo mu burengero bwa afurika umukuru wa komisiyo ijejwe amatora ariye momar njayi niwe yatangaje intsinzi yiwe ejo ku munsi w'imana imbere y'abamenyeshamakuru mu gatondo w'ejo ku munsi w'imana ernest bayi koroma arongoye umugwi w'indorerezi za cdao muri ayo matora yasabye abakandida bose kwemera aho intayi zishize n'ibyatangajwe kandi bakabikorana umutima utekanye abasirikare ba nigeri bashika kuri cumi na babiri hamwe n'abakora iterabwoba baharurwa mu macumi barishwe mu gutana mu mitwe kwabaye mu burengero bw'icyo gihugu umushikiranganji wo kwivuna abansi yabivuze ejo ku munsi w'imana abandi basirikare umunani barakomeretse muri urwo rugamba batanye mu mitwe n'abakora iterabwoba baharurwa mu majana ku birometero bitanu uva mu gisagara ca fantiyo ni mu ntara ya tiraberio ikundwa kugagamwo ibitero by'iterabwoba umushikiranganji avuga ko amapikipiki atazwi igitigiri yakoreshwa n'abo bagizi ba nabi yasambuwe ibikoresho bakoresha mu gutumatumana ko birafatwa muri afurika kandi abahinga mu kwibira mu mazi baratoye ibindi biziga indwi ejo ku munsi w'imana byatwawe n'uruzi bari muri bisi yari igeze ku kiraro muri kenya aba baciye bashikana ku gitigiri cy'abantu barenga mirongo itatu bapfiriye muri iryo sanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu iyo modokari yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisi yari itwaye abaririmbyi b'ishengero hamwe n'abandi bari bagiye kunezeranwa nabo mu birori by'ubugeni mu ntara ya kitui ku munsi wa gatandatu perezida uhuru kenyatta ejo ku munsi w'imana yararungikiye ubutumwa bwo guhoza imiryango yabuze ahanura kandi abanyakenya abasaba kwiyubara igihe bariko baratwara imodokari mu mabarabara cyane cyane mu bihe by'imvura nyinshi muri mari naho ibisasu bibiri byo mu bwoko bwa rokete byaratewe ku kambi y'abasirikare ba onu bo mu nteko za minusma mu gitero cyabereye mu gisagara cya gao mu buraruko bw'icyo gihugu ejo ku munsi w'imana igisirikare cy'ubufaransa cyavuze ko atabyononekaye ariko nta makuru cyatanze cy'abakekwa kuba inyuma y'ibyo bisasu muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika ubwoko bushasha bwa korona bwiswe omikrome buramaze gukwirakwira mu bihugu mirongo ine ku isi hamwe no mu mareta cumi n'atandatu kuri mirongo itanu agize leta zunze ubumwe za amerika abategetsi bakuru mu gisata c'amagara y'abantu muri leta ya amerika ariko bavuze ejo ku munsi w'imana ko bataramenya neza uburakari ubwo bwoko bwa omikrome bufise kuwa bwanduye dr anthony fauci umuhinga w'indwara zandukira muri amerika yavuze ko atawoshobora avuga byinshi mu gihe bitaragaragara nimba abagwayi basinzikara canke badasinzikazwa n'ubwo bwoko bushasha tukivuga kuri uwo mugeranye n'igipolisi cy'ububirigi caracucagiye amazi hamwe n'ivyose bikoroza amosozi ku bantu bari mu myiyerekano yiyamiriza ingingo z'amagara y'abantu zafashwe n'ibihugu vya buraya zigamije kurwanya umugera wa korona abantu hafi ibihumbi umunani nibo bakoze iyo myiyerekano i buruseli ku mugwa mukuru w'ubirigi berekeza ku cicaro gikuru c'ubumwe bwa buraya batera indirimbo zisaba ko bahabwa umwidegemvyo igipolisi c'ububirigi cavuze ko babiri muri bagenzi babo hamwe na bane mu bakoze imyiyerekano batwawe mu bitaro abandi mirongo ibiri barahagarikwa
aloyize bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza abakunzi b'ijwi rya amerika yose bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda aho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ingingo nkuru zigize igice ca kabiri cano makuru rumwe mu rwaruka rw'abigeme mu gihugu c'u burundi rwemeza ko impinga mu vyo kwitunganiriza imigambi neza ikiri ndende ni bakeya bazi gutunganya imigambi kubera cyane cyane nk'uko twabibona nka kera abagore n'abakobwa twaboneka nk'ukumengo ari abantu turaba gusa ibikorwa by'imuhira uyu ni marlene mpawenimana ari mu barongoye ishyirahamwe ry'urwaruka rihingura ibirato n'imikandara mu nsato mu gisagara ca bujumbura iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato nongere ndabahikaze mu gihugu c'u Burundi nari ndabiciye ku masonga mu kanya ibanki yitiriwe urwaruka yitwa bije isabira abakiri bato na cane cane abigeme gukarihirizwa ubwenge mu bijanye no gutunganya imigambi yo gushikiriza amabanke mu ntumbero yo kuronka ingurane ubuyobozi bw'iyo banke bwabivugiye mu ruganda rwari rumaze imisi itatu ruhuriramwo urwaruka ruserukira abandi mu ntara zose z'u Burundi inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mwishikirizwa na Desire Hatungimana akora ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda nk'uko bivugwa na Mpawenimana Marlene umwe mu barongoye ishyirahamwe ry'urwaruka rihungura ibirato n'imikandara musato mu gisagara cya Bujumbura muri karitiye ya Kamenge urwaruka rw'abigeme si benshi bashobora kwitunganiriza imigambi neza kubw'uwo mwigeme haracyakeneye ko urwo rwaruka ruguma ruronswa inyigisho kugira ngo rushobore kujya ku rugero rumwe n'abahungu mu bikorwa byo kwiteza imbere hari urwaruka rubizi mugabo ntabwo ari benshi ni bakeya bazi gutunganya imigambi kubera cyane cyane abagore n'abakobwa twaboneka nk'ukumengo ari abantu turaba gusa ibikorwa by'imuhira tutoshobora gukora ibintu bijya na biriya mugabo uno munsi duhamagariwe abagore abakobwa kujya mu bikorwa by'iterambere tukabereka yuko dushoboye kubera tutazi kurondera uca usanga tujya mu ngeso mbi mugabo kuri twebwe twaje muri izi nyigisho biradufashije cyane ejo tuzogira icyo twimariye tutarinze kuraba imifuko y'ababyeyi biradufashije cyane naho oda nduwayezu wo mu kibitoke cya rugombo mu burengero bw'uburundi abona ko umwigeme atoroherwa mu kuronka umutahe ariko iyo akoze neza umugambi wiwe arashobora kuronka abamufata mu mugongo uwo mwigeme ari mu ishyirahamwe rihingura amakara mu bucafu avuga ko n'ishyirahamwe ryabo ryashoboye kuronka ingurane mu ibanki y'urwaruka uburyo ntibworoshe kuronka ariko iyo watanguye urashobora kurondera umuntu aguha amafaranga makeya ugatangura umugambi wawe hama mu gihe ubona ko umugambi wawe wawutanguye ushobora gutera imbere uraja muri banke bije hama ukagira brandfere yawe hama ukayizana bakakuha ingurane ukabandanya igikorwa wabanje gutangura turi mu bo bamaze guha amafaranga kugira ngo dukore miliyoni mirongo ibiri na zine kugira ngo tubandanye ibikorwa byacu bivanye n'aho twari tugejeje turi mu makoperative imaze guha amafaranga barashyitse no kuri tahe bararaba ibikorwa dukora mu kugira ngo bashobore kuduha ayo mafaranga christophe ndagijimana umuhinga mu bijanye no gutunganya imigambi avuga ko kenshi ibituma imigambi imwe imwe y'urwaruka ihomba ari ukubera ko iba yizwe nabi ibintu nyamukuru bituma umugambi wunguka ntibiheze ngo vyisungwe kugira ngo wiyumvire umugambi nimba ari initedo transformation il faut d'abord penser nimba mu cibitoki bari bagize transformation de demande mu cibitoki imyembe iriyo transformation de pasek iriyo mugabo mugaca mwitwara ibubanza mugasanga nta myembe iriyo canke paseke ziriyo murumva yuko muca mukora kandi muhomba kuko bizobasaba kuza kuzana za matiere premiere ariya mu cibitoki hanyuma muheze eh, mugire transformation abo bantu kubanza hariho ku supplementaire ya transport de matiere premiere iba yiyongereye mu mugambi wacu ni ukuvuga plan d'affaires yanyu irifu yuko yerekana yuko ibyo mukeneye byose kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro na cyane cyane mu bijyanye n'inyubako Sixte Niyuhire umuyobozi mukuru w'ibanki yitiriwe ugwaruka avuga ko igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge ugwaruka mu gutunganya imigambi ari igikorwa bazoguma bakora Sixte Niyuhire avuga ko rimwe na rimwe ugwaruka ruzana imigambi itanditse neza bigatuma basubizwa inyuma kuyinonosora gutyo imigambi yabo igateba kuronka amafaranga yo kubiteza imbere gutegura neza imigambi ni igikorwa tubandanya dukora kugira ngo ugwaruka rutegure neza cyane rwose imigambi nk'uko twe tubyifuza tubandanya tubigisha ubu nawe twakoranije abigeme cyane cyane turi kumwe na onifame imigambi bazana n'ibyo iba iteguye aho bageza mugabo uko iminsi ira niko bagenda tubona yuko bagenda bayinyanyura bayitegura neza gusyumva no kuri tubakurikirana bamaze kuronka ingurane ingurane baronka nazo bakayanzura kandi ku nyungu itabaza cyane n'inyungu basaba mu zindi banki n'amakofinansi dukorana kuvuga nk'ubu ubu aho tugeze n'indwi ku ijana niho turi ubu uwo muyobozi mukuru avuga ko kuva batanguye gukora bamaze gutanga ingurane y'amafaranga ku batari bake nk'ingurane ku mashyirahamwe y'ugwaruka aho amenyesha ko amashyirahamwe arenga igihumbi yamaze kuronswa ingurane kandi agashima ko abarose izo ngurane bariko barariha ideni neza ugwaruka ruranezerewe cyane rwose n'umugambi wa leta wo gushyiraho iyi banki ku buryo amadosiye twakira ari menshi cyane ku munsi ku munsi kandi tukaba tumaze no gutanga ayatari make dushyigikira imigambi yabo ngubu abarwaruka rurikiye mu mashyirahamwe y'amakoperative cyangwa amashyirahamwe no kwita ama entreprise commerciale bamaze kwemererwa guhabwa ingurane bararenga ibihumbi bitatu nyumva ko ari benshi n'abandi rero tuba twakira ku munsi ku munsi bava mu mihingo yose y'igihugu rero barishimiye cyane umupfasoni janet kem aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho agateka k'umukenyezi onifa mu burundi avuga ko mu gihe umwigeme yoshika ku rugero rwo kwitunganiriza neza imigambi imuteza imbere yoba ari intambwe ikomeye mu gushitsa amasezerano y'i beijing ku bijanye no gukuraho ubusumbane hagati y'umugabo n'umukenyezi Desire Hatungimana urakenuye tukiri kuyavugwa ku Burundi abanyagihugu bo mu karere ka Nyempundu muri zone Nyamakarabu commune Mugina intara ya Cibitoke turi mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bamaze imyaka ibiri barateshejwe izabo n'imyuzura y'imvura ya babo muri amazu itwara n'indimiro basaba gufashwa tumwe mu tuzu bari barubakiwe bemeza ko tumaze gusenyagurika mu gihe hari n'abavuga yuko batigeze baronka inzu n'imwe umenyesha amakuru ijuru rya Amerika Nairobi muri Kenya Elojuri neza afise ibindi kuri ino nkuru twebwe amaze ubwoba dufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yoyihunga akarara hanze ahubwo umuntu akabura ishitingi yoraramo ubu n'umukenyezi josine ntiranyibagira muri site ya gisheke ni muri zone nyamakarabo muri komine mugina intara y'ibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'uburundi we na bagenzi be bahaje inyuma yo kubura izabo n'ababo mu myuzura y'imvura yitanishije amazu n'imirima mu ijoro ryo kuwa kane rishyirwa gatanu ukwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yemeza ko basa n'ababa mu misaka kandi ko iyo imvura iguye mu ijoro barara bahagaze kubera ugutinya ko utwo tururi tubarwako aha tuhabaye nabi cyane baduhaye ibiti turisombeshereza baduha imisumani baduha n'ama amabati turiyubakishiriza abatari bafise amikoro byarabananiye claudine muhimpundu ni uwundi muvyeyi yahungiye muri iyo site nyene bavuga ko busa n'ubwafutse umunwa n'aho atabwanwa afise anje rwanje yarakorotse kandi n'umubanyi nawe nyene yarakorotse vyakorotse vy'ubundi mu mvura ari nyinshi y'umuyaga mwinshi mbere no kuguruka ziraguruka turahabaye nabi cane kubw'ubukene bw'inzara n'amazi n'amari no kubura amashuri byose biratugeramiye lasinzi kuri yo we yemeza ko na bimwe mu bikoresho by'ukubaka bafashishijwe bidakwije ibisabwa bigatera ingaruka mbi bamwe twarikose turubaka hama tumaze kubaka baradisima turatera ariko ubu turafise ingorane zidasanzwe bivanye no kubera ko mu bikoresho badushikirije bimwe twasanga ari pirate nk'ibijanye n'amashanga baduhaye n'imigozi tukimara kubitera ku isima byaragoye cyane Celestin Seramba nawe araje ushinga n'ibintu nyamukuru bibiri amashuri y'abana n'ivuriro hari habana abana twari dufise biga ubwo isahani bakironka ahantu biga bitewe nuko bugaye amashuri abiri bose baruga bashira ku igufuri amashuri ni ukuvuga ahanyamakara tugiye kwandikisha abana hari usanga bigoye usanga umuntu amahera bakotsa kivi ugoye usanga bakwasa amahera y'umukotsa kivi nawe ukaka amahera y'umukotsa kivi n'uwo ahubwo n'icyo umugabura mwije wakibuze tuma misago waramaze kubona mu kibano n'abataye baromoka kubera ukubura uko bagira ubu oya umuntu uwo ari we wese ngaha bamwe barataye ngo bagiye bari gusega mu mihana muzarukana n'ahandi aho bahora basega bakaronka abandi nabo barataye ngo bagiye guca udufaranga kugira bavuze baronka kunyi abantu babayeho nabi izi mpungenge z'abari muri site ya gisheke ziremezwa na musitanteri wa komine mugina julienne ndayihaya yabwiye ijwi rya amerika ko mu minsi ya vuba bimwe mu bibazo bizoba vyatorewe umuti ego cyane icyo kibazo turakizi ko bajya bene gihugu kandi kiraturaje ishinga ku kijanye n'inzara bafise turabizi cyane tubandanya dusaba abagira neza kugira turabe yuko mu by'ukuri boroswa ibyo bafungura ntitwicaye tubandanya tudodora ahashoboka hose turagerayo ikijyanye n'amazi nabyo nyine dukomeza turi ko turadodora ku bagira neza turabise ibyitsikiro yuko bishobora kuzokunda n'amashuri twaramaze kubishikana ku bijyanye n'amashuri n'ivuriro ko bishobora kugenda neza kuko abaramutse babarosa burya buraro barabonye yuko bikwiriye yuko n'amavuriro n'amashure yoba hari hajya nyine muri gaside ubu tuvugana turizera yuko navyo nyine bizohava bigenda neza kuko barazidusavye devi zijanye n'amashure n'ivuriro eka n'amazi asiduka yemeza ko azosanurwa vuba imikijere n'amazu ariko arabomokana bitewe n'imvura ni ukuri turabaremesha abagira neza bakoze bijya n'ubu ico kibazo barakizi ko ayo mazu ariko arabomagura kuko uko biba kose turabaha raporo turizeye yuko bashobora kuzohava bafata ikindi kintu bokora kugira ngo benegihugu babandanye bakingirwe abanyagihugu bari muri site ya gisheke barokotse imvura yo mu muyaga w'inkubi nyinshi yahitanye abantu mirongo ibiri n'indwi abarenga cumi baburirwa irengero isuri yayo ihitanisha imirima n'amazu nk'uko icegeranyo c'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati kivyerekana iyo mvura y'igihuhusi yaguye mw'ijoro ryo kw'itariki ya kane ishiri ya gatanu ukwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda mu karere ka nyempundu muri komine mugina intara c'ibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi ku miryango irenga igihumbi yateshejwe izayo itarenga amajana abiri n'indwi niyo yonyene imaze kubakirwa uburaro nabwo nyene budashemeye eroje burikaneza ijwi rya amerika reka tubandanirize mu rwanda amashirahamwe cumi n'abiri adakiranira inyungu za politike akomeje kugaragaza ko ikibazo c'imikoreshereze n'imicungire y'amatongo ashingurwamwo abitavye imana gihangayikishije abatari bake ayo mashirahamwe asaba leta kugira ico ikora kuri iki kibazo leta y'u rwanda yo yemeza ko iriko irarondera umuti urama kuri ico eric bagira ubusa yadutegura ibindi kuri ino nkuru ibisobanuro by'abakoze ubushakashatsi ku bibazo by'amarimbi rusange mu rwanda birumvikanisha ko kubona aho gushyingura hirya no hino mu gihugu bikiri ihurizo rikomeye abakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo cy'imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange bakavuga ko kubera ubuke bw'amarimbi abaturage bagikora ingendo bajya gushaka aho gushyingura abavandimwe babo baba bitabye imana abandi bagahitamo gushyingura mu ngo kandi bitemewe hanze y'ibyo n'ahabonetse amarimbi abakoze icyegeranyo kuri iyi ngingo bakavuga ko n'ibiciro byo kugura imva yo gushyinguramo bigihanitse cyane cyane bwana Eric Mahoro umuyobozi wungirije w'umwe mu miryango itegamiye kuri leta Never Again Rwanda ikora ubuvugizi kuri iki kibazo arasobanura uko basanze ibiciro bihagaze mu bice bitandukanye by'igihugu birakwiriye kugira ngo umuntu uwo ari we wese witabye imana yaba ari umukire cyangwa umukene abona aho ashyingura ariko ukurikije savisizi zijyana no gushyingura hari aho bihenze cyane ku buryo abantu bakennye cyane badashobora kubona ubwo bushobozi aho twabonye ko ibiciro bishobora guhinduka hagati y'ibihumbi mirongo irindwi by'amafaranga y'u rwanda ndetse n'ibihumbi magana atatu abaturage bagaragaza iby'iki kibazo cy'amarimbi nabo bakomeza kumvikanisha ko kikibahangayikishije kubera kubura aho bahamba babo bitewe n'ubutaka buke ishobora kuba mfite akabanza ariko nta hantu mfiteho kugira ngo ugere nko gushingura bityo rero byansaba gushakisha mugenzi wanjye ufite umurima akangiza aho gushingura urumva nta hantu none umuturage agira aho kuba yashingura nk'umurima wanjye ntawe niyo uhinze biba bisaba kujya gushaka umurima ku ruhande ni ku nshuro cumi na rimwe ibiganiro nyunguranabitekerezo nk'ibi bibayeho minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikavuga ko ku kijyanye n'ibiciro bihanitse ku marimbi rusange izegera inzego z'ibanze bigasubirwamo madame monique husi ni umuyobozi ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage uh, inzego z'ibanze ubuyobozi bw'akarere nka minaroke turongera gusubira muri ibyo bijyanye n'ibiciro ahagiye hagaragazwa ibyo bibazo kugira ngo ijisho ry'ubuyobozi rikomeze kureberera abaturage aho ibyo biciro biri bihanitse turebere hamwe na rwiyemezamirimo turebe ubushobozi bw'abaturage tugene ibiciro bigendanye n'ubushobozi bw'abaturage bo muri ako gace itegeko rigena imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu riteganya ko byibura muri buri kagari ahagombye kuba hagaragara irimbi kuko gushyingura mu ngo bitemewe ibihabanye n'ibyo hari aho bikigaragara ko hari n'imirenge myinshi itagira irimbi na rimwe nko mu karere ka burera mu majyaruguru y'u rwanda umuryango neva geni rwanda wakoze icyegeranyo kuri iki kibazo uvuga ko hagaragara utugari mirongo itandatu n'icyenda dukoresha irimbi rimwe rukumbi pax press umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro mu rwanda ari nawo wafashe iya mbere mu gukangurira abafatanyabikorwa iby iki kibazo ukavuga ko kirushaho gukaza umurego ahanini abakoze ubushakashatsi bakavuga ko intandaro ari ubwiyongere bw'abaturarwanda umunsi ku wundi nyamara ubutaka butiyongera igifatwa nk'icyagombye kuba umuturambye ni ugushyira mu bikorwa itegeko ryemerera abapfushije gutwika imirambo itegeko ryatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyakora bishingiye ku muco ntirivugwaho rumwe n'abaturage ariko kugira ngo bazane iryo koranabuhanga batwike umurambo mwicaranye urumva ko ari ibintu ubu njye ntashyigikira kuko byaba ari ibintu biteye agahinda kenshi ugeze kubura umuntu ugeze ku mutwe ukabamurora ngenda nshyigikiye ntabwo bijyanye ese hano n'ubu mu gihugu abaturage turimo turiyongera ariko ubutaka ntibwiyongere leta y'u rwanda yemera ko n'ubwo itegeko ryo gutwika imirambo ryatowe rikiri mu mpapuro gusa hagikenewe ubukangurambaga bureba inzego zitandukanye madamu husi nanone ntitwumve ko ari ugutwika gusa ahubwo muri ubwo bukangurambaga tuzanagaragaza uburyo bikorwa kugira ngo buri wese abyumve kandi yumve ko nta gikomeye kirimo atari ugushinyagurira umurambo cyangwa se umuvandimwe wawe umubyeyi wawe ahubwo ari uburyo bwiza bukorwa no mu bindi bihugu kandi ari n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubutaka igihugu cyacu gifite butazigera bwiyongera ahubwo tugomba kubukoresha uko buri ku bakoze ubushakashatsi ku bibazo bikigaragara mu marimbi rusange bakavuga ko nk'uko uturere dukora igenamigambi ku zindi gahunda z'iterambere twagombye no gukora igenamigambi rihamye rikemura ibibazo by'amarimbi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko byibura mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu leta izaba igeze ku rugero rwiza rukemura iki kibazo ni mu gihe umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro pax press mu biganiro byawo nawe ukomeza gushimangira ko utazahwema kugitungira agatoki ababishinzwe mu gihugu hose harabarurwa amarimba asaga igihumbi magana ane mu mirenge magana na cumi n'ine igize igihugu imirenge mirongo cyenda n'umwe nta rimbi na rimwe rigaragaramo eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
agezeho mu gisata ca siporo ubu naho tuyahereye mu gihugu c'u burundi kuva ejo kwa mungu ishami ry'umupira w'amaguru mu burundi riramutswa commissaire de police muyenge alexandre alexandre asubiriye reveriandi kuri yo yari amaze imyaka umunani arongoye iryo shirahamwe muri volleyball naho umurwi wa muzinga mu bakenyezi niwo waraye wegukanye igikombe c'umukuru w'igihugu hanyuma cosmos nawo ucegukana mu bagabo ibi vyose umenyesha amakuru yacu desire hatunga imana yabiduteguriye komiseri de polisi alexandre muyenge arongoye igipolisi kijejwe gukingira abategetsi b'u burundi niwe yatowe kuri uno w'imana mu mabanga yo kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb aje gusubira reverandi kuri yo yari amaze imyaka umunani arongoye iryo shyirahamwe alexandre muyenge si mushasha muri ffb kuko yari amaze imyaka irenga cumi ajejwe igisata cy'umutekano muri iryo shyirahamwe yiyamamaza yaramenyesheje ko icihutirwa ari ukurondera ibibuga bikwije ibisabwa kugira byakira inkino mpuzamakungu na rijya mu burundi kugeza ubu atakibuga na kimwe gifise ubwo bushobozi ikindi yavuze azitaho no guteza imbere igisata c'abana kugira imigiro nk'ayikura abakinyi kandi bakurikiranywe kuva mu bwana akaba yaramenyesheje ko amategeko ari azisunga mu kazi kiwe ka misi yose ahiriwe rero ahishije kuko icegera ciwe akade nimubona yanonosoye ivyigwa vy'amategeko nawe nyene akaba atari mushasha mu mupira w'amaguru kuko yakinye mu cicaro ca mbere mu mugwi wa Atletico Olympique icegera ca kabiri ni Mustafa Samugabo amaze imyaka cumi n'ibiri muri ayo mabanga mu mupira w'amaguru kandi twabamenyesha ko inkino z'igice ca mbere c'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi carangiye kuri uno w'Imana Umamuru yirahiye mesaje ngozi yisanze ku kibuga cyayo ibuye ku gisindo kimwe ku busa uwo mugwi umenyerezwa na Olivier Niyunge ko ucurangiza ico gice ca mbere uri mu kibanza ca mbere n'amanota mirongo itatu n'atandatu ukaba usumvya Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega ya kabiri amanota cumi muri volleyball naho kuri no w'Imana niho hasozerwa mu Burundi igikombe c'umukuru w'igihugu gitunganijwe ku nshuro ya gatatu mu bigeme igikombe catwawe na Muzinga itsinze Resas ku maseti atatu ku busa kizigenza wa rezasi amenyesha ko bagikeneye imyimenyerezo myinshi kugira bashobore kwitwara neza ngerageje kuraba habaye kutamenyerana hagati yacu ekipe rezasi dufite abakinnyi benshi bakiri bashasha rero kubera bakiri bashasha ntituramenyerana nicyo gituma mwabonye urukino rwa kinani kuko twakinnye n'abari basanzwe bo bamenyeranye gukinana individuellement dufite abakinnyi bakomeye nk'uko mwabibonye gusa volleyball ni je collective bisaba ko dukorera hamwe rero mu gihe tutaba dufite entraînement tutaba tumenyeranye ntidushobora gutsinda mu bagabo naho igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa gakosmos utsinze amicable sportif de bujumbura ku maseti atatu ku busa muri basketball naho umugwi wa new star uri muri kino gihe i johannesburg muri afurika y'epfo aho wagiye mu nkino zo kurondera imigwi izitabira inkino za nyuma za bar zizoba mu mwaka uza uwo mugwi w'uburundi ufise urukino rwa mbere kuri uno wa mbere na kurasini hiti yo mu gihugu ca tanzania new star ikaba iri mu itsinda rigizwe na matero magic yo mu gihugu ca zambia cape town tigers yo mu gihugu ca afurika y'epfo na kurasini hiti yo mu gihugu ca tanzania imigwi ibiri ya mbere izoca ikina igice ca kabiri gishiri ca nyuma aho izohura n'imigwi ibiri yindi ya mbere yo mu itsinda rigizwe na ferroviario do beira yo muri mozambique ulinzi warriors yo muri kenya city oilers yo muri uganda na cobra sport yo mu gihugu cya sudani y'ubumanuko imigwi izotsinda igice cya kabiri gishiri cya nyuma kongera ko uzotahukana ikibanza cya gatatu iyo migwi uko ari itatu izoca ija mu nkino za nyuma za bal desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana acukurirwa mu ngata na jean claude munyandinda wagiye kutubwira agezeho mu gisata cya siporo mu rwanda mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo wa karindwi ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino itatu kuri stade huye i butare mukura victory sport yatsinze etoile de l'est ibitego bine ku busa ikipe ya as kigali yanganyije na musanze fc igitego kimwe kuri kimwe kuri stade ya kigali i nyamirambo mu wundi mukino wabereye kuri iyi stade ya kigali guhera isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba polisi fc yanganyije na gicumbi fc busa ku busa ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino itatu ikipe ya bugesera fc yatsinze marine fc ibitego bitandatu kuri bibiri kuri stade umuganda i rubavu kuri stade ya kigali i nyamirambo Nyamirambo Gasogi United yanganyije na Espoir FC gusa ku busa mu mukino watangiye isaa sita n'igice nyuma y'uyu mukino kuri iyi stade ya Kigali n'ubundi hakurikiyeho uwahuje Kiyovu Sport na Rayon Sport urangira Kiyovu Sport itsinze Rayon Sport ibitego bibiri ku busa undi mukino w'umunsi wa karindwi wa shampiyona uraba uyu munsi kuwa mbere ukaza guhuza ikipe ya Gorilla FC na Etincelle FC kuri stade ya Kigali Nyamirambo kugeza ubu nyuma y'umunsi wa karindwi w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iza ku isonga ni Kiyovu Sport ifite amanota cumi n'atandatu iya kabiri ni iya AS Kigali n'amanota cumi n'atanu Gasogi United iza ku mwanya wa gatatu n'amanota cumi na rimwe ikipe ya kane ni Rayon Sport nayo ifite amanota cumi na rimwe Musanze FC ikaza ari iya gatanu nayo ifite amanota cumi na rimwe Police FC iza ku mwanya wa gatandatu n'amanota icumi iya karindwi ni Espoir FC ifite amanota icumi nayo ikipe ya munani ni APR FC ifite amanota icyenda Bugesera FC iza ku mwanya wa cyenda n'amanota umunani ikipe ya Gicumbi FC nayo ifite amanota umunani ikaza ari iya cumi Etoile de l'Est ni iya cumi na rimwe n'amanota atandatu ku mwanya wa cumi na kabiri turahasanga Mukura Victory Sport ifite amanota atanu Marine FC ni iya cumi na gatatu nayo ifite amanota atanu iya cumi na kane ni Rutsiro FC ifite amanota atatu ku mwanya wa cumi na gatanu hari gorira fc ifite amanota abiri ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni etenseri fc ifite inota rimwe n'umwenda bitego umunani tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare mu cyumweru gishize ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu rwanda bwashyize ahagaragara inzira isiganwa turu du rwanda ry'umwaka utaha rizanyuramo iri siganwa rizatangira kuva ku itariki ya makumyabiri kugeza ku ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka utaha bibiri na makumyabiri na kabiri rizaba rigizwe n'intera umunani izo ntera ni umusogongero w'ibirometero bine bazenguruka hafi ya kigali arena i remera hakaba kandi kigali rwamagana kigali rubavu kigali gicumbi muhanga musanze musanze kigali ndetse n'intera ebyiri za nyuma zo kuzenguruka umujyi wa kigali ese abakinnyi b'abanyarwanda bazitegura bate iri siganwa rizaba ribaye ku nshuro yaryo kane nyuma yo kuzamurwa mu ntera rigashyirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe twumve abudara murenzi umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi ubundi twakoraga kampu y'igihe gitoya ariko aba basore ko bamaze igihe kinini batitoza minisiteri ni ibidufashamo turateganya ko twakora kampu y'iminsi mirongo itanu n'itanu igabanyije muri aya mezi uko ari atatu kwa cumi n'abiri ukwa mbere n'ukwa kabiri ku buryo bazaba bakora imyitozo bari hamwe kandi imyitozo yo ku rwego rwo hejuru bishobora kudufasha yuko abakinnyi b'abanyarwanda uh, yaba aba ekipe nasiyonari ndetse n'abandi banyarwanda bari mu yandi ma ekipe tugize amahirwe bakabasha kwitegurira hamwe byazamura umusaruro muri turu di rwanda muri turu di rwanda ya bibiri na makumyabiri na kabiri amakipe cumi n'icyenda niyo azaseruka u rwanda ruzaba ruhagarariwe n'amakipe abiri ariyo ikipe y'igihugu timu rwanda na benediction mu karere ka rubavu ikipe ya skol adrian cycling academy izwi nka saka yari yitabiriye tour du rwanda y'uyu mwaka umwaka utaha ntabwo izagaragara kuko yamaze gusenyuka yari claudia munyandinda i kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo kuri mikoro mwari kumwe na jowe diane ninahazwe yakoze venuste nshimiyimana yegeranije amajwi ya bino biganiro twese ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose turongera amasaha ari imbere
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.